Iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo kuri uyu munsi wa mbere itariki 19 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
bimaze iminsi bivugwa yuko abagirizwa icaha kimwe na bariya bana bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu ntibisa na gato kubera ko icaha bajya abana babiri bagirizwa baserukira abandi ni icaha c'uko boba baragumuye abandi bana Uwo ni umuyobozi w'urunani rw'amashirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi FENADEB Jacques Nshimirimana avuga ku bana b'abanyeshuri bafunzwe bagirizwa ko basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turageruka ko mu kanya gatoya. Reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloysi Bigirimana. Uramutse neza Aloysi.
Muramutse Fideli tuyahere muri Somalia. Umusirikare mukuru mu gisirikare ca Somalia yarishwe jo ku munsi w'Imana ahitanywe na bombe zari zitezwe mu modoka ku murwa mukuru Mogadisho mu wa Somalia. Abategetsi ba Somalia babwijwe rya Amerika ko General Mohamed Robre Jimare yafanye n'abandi basirikare batandatu bamucungerera ubuzima bishwe igihe imodoka barimwo zagongwa n'indi modoka yari itezwemwo amabombe hafi y'ugwinjiriro rw'ibiro bikuru vya gisirikare i Mogadisho. generale Jemare yararongoye batayo ya gatatu mu gisirikare ca Somalia kandi niwe yararongoye intambara Somalia iriko irarwana n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab Abantu bashika mirongo ibiri nibo bishwe muri Republika ya Centrafrica ku musi w'Imana nk'uko bitangazwa n'umwe mu bategetsi b'ico gihugu Albert Mokpene avugira umukuru w'igihugu yatangaje ko abanyagihugu bo mu karere ka Ndomete ni ku birometero amajana atatu na mirongo itanu uvuye mu gisagara ca Kada Bandoro batewe n'abarwanya leta bo mu muhari Sereka Mokupene avuga kandi ko abo barwana abo barwanyi abo barwanya leta murambabarira bagiye kunzu kunzu bica abantu kandi n'umukuru w'ako karere yarishwe inyuma yaho ubwo bwicanyi bubereye onu yaciye ifata ingingo yo kohereza abasirikare benshi mu turere twa kaga bondoro na ndomete kugira bakinge ntihagire ubundi bwicanyi bukorwa n'abo bagwanyi abantu icenda barakomerekejwe bacumiswe imbugita ni mu gisagara ca St Cloud muri leta ya Minnesota aha muri leta zunze ubumwe za Amerika ku munsi wa gatandatu nk'uko bishikirizwa n'abategetsi baho mugabo yabacumise yitwa Dahil Adane yari afise imyaka mirongo ibiri n'ibiri kandi yari umunya umunyamerika afise amamuko muri Somalia mukuru w'abanyesomalia muri leta ya Minnesota Abdul Kulane yabwiye ijwi rya Amerika ko Adane yaciye araswa n'umupolisi yari muri ico kigo gikorerwamwo ubudandaji aho habereye iryo bara abategetsi ntibaratangaza ku mugaragaro vy'uwo mugabo kandi nta n'umwe asinzikaye muri abo bacumiswe ibiro vy'iperereza vya FBI biriko biragira amatohoza ko bifitanye isano n'ibitero vy'iterabwoba nayo umukuru w'igipolisi muri ico gisagara William Blair Anderson yavuze ko uwo mugabo yasemereye Allah igihe yariko acumita abo bantu kandi ko yaja arababaza ko hari uri mu idini rya Islam ahandi havugwa ubugizi bwa nabi aha muri leta zunze ubumwe za amerika ni mu gisagara ca new york aho abantu mirongo ibiri n'icenda bakomerekejwe na bombe yaturitse mu gace kahitwa manhattan ni mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu umukuru w'igisagara ca new york bill blasio yatangaje ko abantu bakwiye kwihangana mu gihe bakiri mu matohoza yavuze kandi ko bataramenya uwateze iyo bombe n'icyatumye abikora buramatari wa leta ya new york andrew cuomo we yavuze ko ari igikorwa cy'iterabwoba ariko ko atoshoka yemeza ko ari iterabwoba mpuzamakungu abantu abo bantu mirongo ibiri n'icyenda bakomeretse bose baramaze kuvanywa mu bitaro aho bari baciye batwarwa gusuzumwa umuvugizi wa onu stefan dujarike yabwije ijwi ry'amerika ko ibikenewe byose biriko biriho kugira umutekano ucungerwe ahari icicaro ca ONU ico gitero ci New York cabaye hari haheze amasaha make haturitse iyindi bombe mu gisagara ca New Jersey Beach kiri muri leta ya New Jersey ku birometero ijana na mirongo itatu na bitanu uvuye muri ico gisagara ca New York nta n'umwe cakomerekeje kandi yaba buramatari wa leta ya New York hamwe n'umukuru w'igisagara ca New York bose bavuga ko ivyo bitera tasano byari bifitaniye amasezerano yo guhagarika intambara muri siriya asa n'ayariko arahungabana mu gihe ibirindiro by'abarwanya leta mu gisagara cya arepo byaterwa n'igi- n'ibitero by'indege ejo ku munsi w'imana ibyo bitero byahitanye abashika umunani uwo uko kutubahiriza ayo masezerano kubaye mu gihe leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya badacana uwaka inyuma yaho indege z'inte- z'inteko mvamakungu zirongowe na amerika ziciye abasirikare ba leta ya siriya ku munsi wa gatandatu
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza turongera mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho mu gihe abanyeshuri bose bagirizwa gusibanganya ifoto ya perezida nkurunziza mu bitabo bari bafunzwe bahawe ikigongwe c'agateganyo hari babiri batararekugwa mu bijanye n'iyo dosiye abo banyeshuri nabo ku ishure ryisumbuye rya komine muramvya abashingwamanza babunganira n'urunani rw'amashirahamwe yitaho ineza y'abana fenadeb basaba ubutungane kurekura abo bana vy'agateganyo kugira ntibasubire gutakaza uwundi mwaka n'inkuru y'umumenyeshamakuru wacu eroje wirikaneza abo banyeshure ni alexi mugera w'imana na parfait irankunda uwo wa mbere yari asanzwe arongoye abandi banyeshure ku ishure ryisumbuye rya komine muramvya bahagaritswe bongera batabwa muri yompi mu kwezi kwa gatandatu w'umwaka bagifatwa bagiye gufungirwa mw'ibohero rikuru rya muramvya ahari hasanzwe hafungiwe abandi banyeshure barenga cumi bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo vy'ishure urunani rw'amashirahamwe yitaho ineza y'abana mu burundi fenadeb rwemeza ko rwabwiwe n'ubutungane ko abana badafungiwe dosiye yo gufutanganya amafoto ya perezida nkurunziza jacques nshimirimana umukuru w'urunani fenadeb ni ikibazo by'ukuri naho bimaze iminsi bivugwa yuko bagirizwa icaha kimwe na bariya bana bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu ntibisa na gato kubera ko icaha bajya abana babiri bagirizwa baserukira abandi ni icaha c'uko boba baragumuye abandi bana itarike cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatandatu mu gihe abapolisi bari baje guhagarika abana bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu abana bo mu mwaka w'umunani no mu mwaka w'icenda murumva yuko ivyo vyaha bidasa hanyuma iyo ivyaha bidasa ntibiba trete co kimwe mu butungane baratweretse yuko bafise ivyemezo ubu rero ico turindiriye kuri bo ni uko baburanishwa bamaze kuburanishwa dukurikiranire hafi urubanza rwabo umucamanza wa mbere yafashe ingingo y'uhugumiza mu munyororo abanyeshure babiri bari kumwe n'abashingwamanza babunganira barunguruje urubanza muri sentare isubiramwo imanza yo ku mugwa mukuru bujumbura ariko gushika n'ubu ntibararengutswa eric batungwa nayo umwe mu bashingwamanza bunganira abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye rya muramvya muri ico gihe twunguruza twagumye turindiriye ko ubutungane bwoheba bukabarengutsa kugira ngo bubumvirize biregure kuri ivyo vyagiriji ba- mugabo ivyo ntavyo twigeze tubona twe tukagira tuti dufatiye ku kiringo bamaze bafunzwe ntaco buza ko nabo nyene bashobora kuronswa umwidegemvyo w'agateganyo na rirya ivyo vyagiriji bidafashe na gatoya ko bobo duhereye ku witwa mugero w'imana alexi ni umwe mu ndongozi z'abanyeshuri bose akurira abandi bo bita doyen nta ruhara na rumwe yagize ku vyerekeye bijya vyabaye kijya gihe ko yiga mu mwaka w'icumi na kabiri w'amashure yisumbuye abandi nabo bari mu myaka y'umunani y'icenda vyongeye igihe bajya bana bahagarikwa we yari ku ishuri n'igihe habaye ibintu vyo gushaka gukoranya abanyeshuri basigaye baje bagana we ubuyobozi bw'ishuri bwaravugana nawe metre batungwa nayo asaba ubutungane kurekura ivy'agateganyo abo banyeshure kugira ntibasubire gutakaza uwundi mwaka w'ishure abo banyeshuri vy'ukuri bafungiwe ubusa ari naco gituma dutaka dutakamba habeho ingingo ibarekura kurya vyabaye ku bandi barekuwe bagirizwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu hama amatohoza abandanye ni abana bafise imiryango bafise ishuri bahora bigako ntaho bariko baraja ko umwidegemvyo murumva yuko ari kirumara na rya hasigaye iminsi mike amashuri atangure muri kino gihe ntawuzi kazoza kabo ntawukabona mu gihe bakivundiye mw'ibohera eka nuruna ni fenadeb rwunga muri abunganira abanyeshuri kuburana ariko ico dusaba kuri aba babiri naho batagirizwa kuba barafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu nuko dusaba yuko nabo nyene botezurirwa bakabandanya baburana bidegemvye kugira ngo igihe icaha bagirizwa kizoba kibagiriye ubutungane bukore kitabagiriye naho bezwe ugufutanganya amafoto ya perezida mu bitabo vyatanguye kwibonekeza mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu y'umwaka vyatanguriye mu manuko ushira uburengero bw'igisagara ca bujumbura muri zone ya ruziba mu nyuma vyararandagase mu ntara za muramvya ruyigi cankuzo bubanza rumonge bururi gitega bubanza karuzi na muyinga mu ntara zimwe zimwe abavyeyi bari kumwe n'abajejwe indero n'intwaro hamwe n'abajejwe umutekano bashimye guhanisha abana ibihano bisanzwe babategeka kuriha ibitabo vyononekaye mu zindi ntara abanyeshure barafashwe batabwa muri yompi abana bashika mirongo itatu batarakwiza imyaka yo gufungwa muri bo bararekuwe ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe ukwezi kw'indwi w'umwaka abashingamateka basabiye ikigongo abanyeshure bose bari basigaye mu mabohero inyuma yaho abanyeshure barenga cumi bari bagifunzwe bararekuwe urunani rw'amashirahamwe ahani agateka k'abana fenadeb rumenyesha ko ata muntu yohakana ko abana batakoze amakosa mu gufutanganya amafoto y'umukuru w'igihugu ariko urwo runani rwibutsa ko ikibanza c'abana ari kw'ishure atari mu mabohero rukamenyesha ko rushimishwa n'uko barekuwe bakaba bagiye gusubira ku ntebe y'ishure abashingamateka bamwe bamwe basaba ko bokongereza inyigisho zo gukunda igihugu mu mashuri abandi nabo basaba ko abana bohabwa nyabona inyigisho zo kubungabunga ibikoresho vy'igihugu atari ibitabu gusa kugira ngo muri kazoza nibazezwa amabanga y'igihugu ntibazokonona ivyo bajejwe eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye n'icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc tuve mu burundi tuze mu rwanda aho muri ibi bihe ubuyobozi bw'intara y'uburengero bwahagaritse ibikorwa by'uburovyi mu kiyaga ca kivu ngo umwimbu urushirizeho kwiyongera abanyagihugu baba mu izinga rya nkombo batunzwe n'uburovyi bavuga ko babandanya kugira ibibazo vyo kubaho kurushiriza n'inkuru y'umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa Ikirwa cya Nkombo giherereye mu kiyaga cya Kivu kiharira umurenge wose wa Nkombo ugizwe n'utugari dutanu. Ni ikirwa gituye n'abaturage basaga ibihumbi cumi na birindwi mu miryango isaga ibihumbi bitatu magana atanu kandi gihana imbibe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo baturage hafi ya bose icyangugu mu karere ka Rusizi batunzwe n'uburobyi bwo mu mazi y'ikiyaga cya Kivu kuko aho butunze bari ku mpuzandengo ya mirongo inani ku ijana. Ijwi rya Amerika igera kuri iki kirwa yasanze hashize iminsi mike ubutegetsi bufashe ingingo yo gufunga uburobyi mu gihe cy'amezi abiri mu mugambi wo kugira ngo umusaruro w'amazi urusheho kwiyongera. kubera abaturage hafi ya bose badafite ubutaka bwo guhingaho kuri iki kirwa ni ikibazo muri ibi bihe cyane cyane no ku buzima bw'aha ku nkombo abenshi tubeshejweho no kuroba rero iyo habaye igihe cyo kuvuga ngo amazi arahagaritswe nta kujyamo bitubera ikibazo ubuzima burahagarara n'ubundi usanga imibereho turimo ntabwo ifatitse njye nari mbayeho mbeshejwe no kuroba tu none ko bagifunze ubu turashakiriza nko muri kongo sinzi nyine ni ugukubitwa tu ubuyobozi bw'umurenge wa nkombo nabwo bwemeza ko koko igihe iki kiyaga cya kivu gifunze biba bitoroshye ku buzima bw'abaturage bwana jean dodier rwango ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nkombo iyo ikivu gifunzwe kugira ngo umusaruro ubashe kororoka ama- ndavuga amafi isambaza byororoke hanyuma bazasubiremo bagire umusaruro ufatika bakuramo baba babayeho mu by'ukuri mu buzima butari bwiza cyane kuko nyine abenshi urumva baba bari batunzwe n'uburobyi icyo gihe tugira ikibazo gikomeye cy'umutekano kuko biba bisaba ko nyine ba bantu bari batunzwe no mu ma- n'ibyo mu mazi babaho mu by'ukuri basa naho nta kintu bari gukora bikadusaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo tubafashe kwitwararika ducunge ko yenda ntawaba yafata nk'utuntu twa mugenzi we ibintu nk'ibyo uretse no kuba iki kiyaga cya kivu baragifunze mu gihe cy'amezi abiri n'ubusanzwe ku batari uwo buzima bwa nkombo bukomeza kuba ingume uyu ni pasiteri jean hanyurwa mu itorero anglikani ku kirwa cya nkombo bose siko baroba harimo abasigara bataroba abo rero urumva bo baba bafite ibibazo imibereho yabo iragoye uwo wagiye kuroba agifite umugisha naronka umuryango uragira umugisha ariko bariya basigaye imuhira nabo bat- batagiye kuroba nabo urumva nabo basigaranye ikibazo ubuyobozi bw'umurenge wa nkombo buravuga ko bugiye gukorana inama n'abarobyi muri ibi bihe batari kuroba bo bakangurira gushakishiriza ahandi twateguye ko dushobora kuzagirana ikiganiro nabo kuko ari nabwo tuba tubabonye mu by'ukuri tukaganira nabo cyane cyane ku bijyanye n'akazi bakora k'uburobyi tubashishikariza kujya bagakora neza ariko kandi nabwo tukanabashishikariza no gufatikanya na bagenzi babo baba basize mu ngo iyo bagiye kuroba gukomeza nyine gushyira imbaraga hamwe kugira ngo biteze imbere no ku bundi buryo ariko no muri gahunda zindi zisanzwe za leta nabo bakaba bafasha bagenzi babo ntibumve ko bo ba- ari abantu bagomba kuba ari abo mu mazi gusa ahubwo bakumva ko n'igihe bavuye mu mazi bagomba gufatikanya n'abandi mu iterambere ry'umudugudu iterambere ry'akagari ndetse n'iterambere ry'umurenge muri rusange usibye kuba ari mu kirwa inkombo haboneka ibikorwa remezo by'iterambere bitandukanye no ku bindi birwa hirya no hino mu gihugu nk'umuriro w'amashanyarazi ikigo nderabuzima uburezi n'ibindi ubundi iki kirwa gifite imihanda itatu igenda izamuka umwe hepfo undi hepfo nanone hagati noneho akaba ari umuhanda munini ugenda ukagenda ukagera iyo ikirwa kirangirira urenze hano hepfo uhura n'iki ugiye hepfo uhura n'umuhanda wagera hepfo ugahura hari n'akandi gahanda nako kajya hano kuri iyi hoteli ihari noneho uhera kugera ku mazi noneho iyo uvuye aha rero ubwo ujya ku mazi wava aha nanone usubira aha nabwo ukagera ku mazi Eh, ni ukuvuga ngo turi mu kirwa hagati kigizwe n'imihanda itatu miremire noneho ha- umuhanda umwe munini ni uyu nguyu wo hagati uyu turimo uwo muhanda wo hepfo nyirizina ni nkawo ugabura nta muntu ugomba gutura hepfo y'uwo muhanda iki ni cyo kirwa rero cya nkombo cyiza kimeze neza rwose iki gikorwa cyo gufunga ikiyaga cya kivu hagamijwe kongera umusaruro ubusanzwe si gishya abarobyi bavuga ko bagombye kuba bariteganirije bikabarengera mu gihe ikiyaga gifunze ariko hakavuka ikindi kibazo cyo kuba amafaranga make bakorera ariyo baba batezeho amaramuko umunsi ku wundi akabagira ubusa ijwi ry'amerika ku kirwa cya nkombo kiri mu kiyaga cya kivu mu karere ka rusizi cyangugu mu burengerazuba bw'u rwanda
mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc ni umwanya w'amakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini aho tugira dutega amatwi umenyesha amakuru wacu jean claude munyandinda atubwira amakuru y'inkino adufitiye mu rwanda ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade amahoro i remera ikipe aprfc yegukanye igikombe cyari cyateguwe n'ubuyobozi bw'ikipe ya as kigali ibyo bigwi aprfc yabihamije imaze gutsinda ku mukino wa nyuma ikipe ya as vita club yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo igitego kimwe ku busa iki gitego cyabonetse hasigaye iminota itatu yonyine kugira ngo iminota mirongo itatu yari yongewe ku gihe gisanzwe irangire cyatsinzwe na onesime twizerimana umukinnyi w'imbere ikipe ya aprfc iherutse kugura muri as kigali umutoza wa APRFC Yves Rwasamanzi avuga ko iki gikombe ikipe ye yegukanye ari nk'impano abakinnyi bageneye abafana babo yongeraho ko umukinnyi Andrew Butera ukina mu bo hagati ari agatangaza ni igikombe twishimiye cyane kuko twagaragaje ko ari ikipe ikomeye turaraniye kuva dutangira turunwa ya precision bameritaga igikombe abahungu bacu kameme yari kado bagomba guha abafana bayo kuko byari bikeneye ko tugitwara no venkirebe ni ikipe ikomeye cyane ni ikipe individuellement buri mukinnyi ku giti cye n'umukinnyi mwiza cyane ntabwo byari byoroshye kugira ngo ikipe ibone igitego kuko kote defensive ari bien organize cyane urumva byadusabye umwanya muremure kugira ngo tubone kuba twabatsinda igitego icyambere no kuguma bari positive kandi no kugira icyizere no kumva ko byose bishoboka mu mupira w'amaguru bagumye bari positive muri match binabafasha gutsinda igitego butera n'umukinnyi uri intelligent imva sense ya football ashobora gukina defensive offensive n'umukinnyi mwiza cyane giye kuri gihe n'umukinnyi wa- w'iri rushanwa muri iri rushanwa uwatowe nk'umukinnyi mwiza ni muhagiri hakizimana wa aprfc atangaza ko iki gihembo kizatuma arushaho no kwegukana ibindi mu minsi iri imbere Ah, nibyo ni ibintu byiza urabizi hari harimo abakinnyi beza mwiri rushanwa kuba mbaye umukinnyi mwiza ntabwo birangiye ntabwo mbivuze ati ndarang- ndarangije kubera ko ngo mbaye umukinnyi mwiza ahubwo ngiye gukomeza nkore ahubwo hari na- n'ama Champions League njye njyemo umukinnyi mwiza na- ntabwo ari hano gusa ahubwo ngiye gukomeza nkore ku bushobozi bw'Imana ndazi ko nzabigeraho umwanya wa gatatu wabaye uw'ikipe ya Rayon Sport yatsinze Kiyovu Sport ibitego bitatu ku busa amakipe umunani niyo yari yaserutse ni ukuvuga APRFC, AS Kigali, Rayon Sport, Kiyovu Sport, Police FC, Sunrise hakiyongeraho andi makipe abiri yaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo Dauphin Noir na AS Vita Club tukiri umupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda y'abagore yatashye amaramasa mu irushanwa rya sekafa yari yitabiriye i kampala muri uganda ku mukino w'ikubitiro u rwanda rwatsinzwe na tanzania ibitego bitatu kuri bibiri umutoza w'amavubi y'abagore grace nyina w'umuntu yahise atangaza ko yabonye aho byapfiriye bityo ngo akaba yari yiteguye gukosora amakosa agatsinda ikipe ya etiyopiya Ah, umukino wari ukomeye eh, ikibigaragaza ni umubare w'ibitego bibonetsemo haba kuri kote ya tanzania wabonaga ko ari ikipe ikomeye cyane haba kuri kote y'u rwanda ariko n'ibyo bitego wabonaga ko bataturusha mu mupira cyane ahubwo ah, sinzi ikintu cyaje mu bakinnyi bakigera mu kibuga ubona bose bafite ubwoba ubona ntawe ushaka gufunga baro ubona donc bahise bahindura ibyo nari nababwiye byose bahise babihindura kubera ubwoba bagize bageze mu kibuga ikintu cya mbere tugiye gukora hari amakosa menshi yabaye mu kibuga ayo makosa tugiye kuyakosora ariko icya mbere tugomba gukosora ni ikintu gishobora kuba cyateye buriya- bariya ba- bakinnyi ubwoba Ah, bivuga ngo ni experience nkeya ni ubwoba bwo kuba batamenyereye gukina im- umukino ariko birashoboka ko twabaganiriza Ah, ikindi bamaze gutinyuka nibaza ko tuziperezanta imbere ya etiyopiya twagerageje kubakuramo buriya bwoba batangiranye icyo cyizere cy'umutoza nyina w'umuntu cyaje kuraza amasinde kuko etiyopiya nayo yatsinze u rwanda ibitego bitatu kuri bibiri hanyuma abakinnyi b'u rwanda bahita basezererwa kuko nta nota na rimwe bari bafite mu mikino ibiri yari claude munyandinda i kigali
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohave bimpitana ishwi da
abubahuka guhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangare tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika amakungu ahanganye n'ikibazo gikomeye mu karere k'ikiyaga ca Chad ku bijanye no gutsinda umugwi w'iterabwoba Boko Haram mu gihe amakungu afasha abantu ubuzima bwabo bwasinzikajwe n'uwo mugwi bakeneye cane imfashanyo mu vyo yaciriye ku mayange urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rurejwe amahoro n'umutekano ku isi ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu ishyirahamwe onu samantha power yaravuze amabi yumvise abantu bamubwira igihe yagendera amakambi yo mu karere k'ikiyaga chad arimo abantu bahunze ubwicanyi ugusahura guturira amazu kwica abagabo n'abana b'abahungu no kunyuruza abapfasoni n'abigeme bikorwa n'umugwi boko haram ibikorwa vya gisirikare vyo kurwanya umugwi boko haram birakenewe cyane nk'uko bitangazwa na ambasaderi power inteko zo mu karere zigizwe n'iziva mu bihugu vya benin cameroon chad niger na nigeria ziziko zigira uruhara rukomeye mu gukorera hamwe no gutegekanya hamwe no gusangira amakuru y'iperereza utwo twigoro twatumye intambwe zikomeye zishikwako mu mezi arangiye harimwo kubohoza abantu ibihumbi n'ibihumbi bari bagizwe imbohe gusambura amakambi y'iterabwoba atari make no gusubira kwigarurira hafi y'ibice mirongo irindwi na bitanu ku ijana by'ubutaka umugwi boko haram wigeze kuba ugenzura ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu ishyirahamwe onu samantha power yatangaje ko ibikorwa bya gisirikare bigenewe kurwanya umugwi boko haram bitegerezwa kuba birimwo kubahiriza agateka ka muntu ambasaderi power yarahayagije umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'ubwongereza ku ntererano byatanze mu nteko zijejwe kurwanya umugwi boko haram mu kuvuga ko amerika yafashije izo nteko ni miliyoni mirongo irindwi n'umwe eh, z'amadolari arimwo abahanuzi mu bya gisirikare hamwe n'ibikoresho yasabye ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'ubwongereza kongereza utwigoro twabyo two gufasha ambasaderi power yatangaje ko umuntu aretse gukomeza ibikorwa bya gisirikare byinshi bikenewe ku byerekeye gutorera inyishu ikibazo cerekeye abanyagihugu bageramiwe n'umugwi boko haram mu kiringo c'imyaka ibiri irangiye amerika yatanze amafaranga arenga imiliyoni amajana abiri na mirongo unani n'umwe y'amadolari y'imfashanyo igenewe abanyagihugu mu bihugu vyasinzikajwe n'umugwi boko haram yamara izindi mfashanyo ngo ziracakenewe hari abantu imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atanu bataye izabo mu bihugu biri mu karere k'ikiyaga cad abashika ku bihumbi ijana na mirongo itanu barahunze ibihugu vyabo iki ni igihe amakungu ategerezwa kongereza utwigoro twayo mu gikorwa cyo gufasha abantu basinzikaye mu karere k'ikiyaga cad mu rugamba rwo gutsinda ububisha bw'umugwi boko haram iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha amara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigirimana asubire abibutse ibice bikuru bikuru byaba bigize amakuru yabashikirije aloyisi
akoze fideli musirikare mukuru mu gisagara mu gisirikare ca somaliya yarishwe ku munsi w'imana ejo ahitanywe na bombe zari zitezwe mu modoka ku murwa mukuru mugadishu wa somaliya abategetsi ba somaliya babwije irya amerika ko general mohamed roble jimale yafanye n'abandi basirikare batandatu bari bamucungereye ubuzima general jimale yararongoye batayo ya gatatu mu gisirikare ca somaliya kandi niwe yararongoye intambara muri somaliya iriko irarwanya umuhari w'iterabwoba wa al shababu abantu bashika mirongo ibiri nibo bishwe muri repubulika ya central africa ku munsi w'imana ejo nyene nk'uko bitangazwa n'umwe mu bategetsi b'ico gihugu albert mokpene avugira umukuru w'igihugu yatangaje ko abanyagihugu bo mu karere ka ndomete ku birometero magana atatu na mirongo itanu uvuye mu gisagara ca kaga bandoro batewe n'abarwanya leta bo mu muhari wa sereka avuga kandi ko abo barwanya leta bagiye ku nzu ku nzu bica abantu kandi n'umukuru w'ako karere yarishwe abantu icenda barakomerekejwe bacumiswe imbugita ni mu gisagara ca St Cloud ni muri leta ya Minnesota muri leta z'ubumwe za Amerika ku munsi wa gatandatu nk'uko bishikirizwa n'abategetsi baho umugabo yabacumise yitwa Dahil Adan afite imyaka mirongo ibiri n'ibiri kandi yari umunyamerika afise amamuko muri Somalia ibiro by'iperereza vya FBI biriko biragira amatohoza ko bifitanye isano n'ibitero by'iterabwoba ahandi havugwa ubwizi ubugizi bwa nabi ni mu gisagara cha New York hanyene muri Amerika aho abantu 29 bakomerekejwe na bombe yaturitse mu gace kayitwa Manhattan ni mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu umukuru w'igisagara cha New York Bill de Blasio yatangaje ko abantu bihangana mu gihe bakiri mu matohoza avuga kandi ko bataramenya uwateze izo bombe n'icatumye abikora n'amasezerano yo guhagarika intambara muri siriya asa n'ariko arahungabana muri iki gihe
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye tukaba tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radiyo ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.